kuri ino saha murumva ijwi ry'amerika dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo abatwumva mwese muri uyu mwanya ni ikiganiro dusangira ijambo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch ufite icyicaro cyawo inaha muri leta zunze ubumwe za amerika urasaba ukomeje inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ingabo mpuzamahanga z'amahoro zijye mu burundi muri raporo yashyize ahagaragara ku wa kane w'icyumweru human rights watch yatanze impamvu y'uko leta y'u Burundi ihutaza bikabije cyane abatavuga rumwe nayo iyo raporo ivuga ko abashinzwe umutekano mu burundi bahotora abantu babashimuta kandi imiryango ntimenye irengero ry'ababo babakorera iyicarubozo umubare w'abantu bafungwa mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko iyo raporo ibivuga ugenda wiyongera ku buryo buteye impungenge raporo ivuga ko igisirikari igipolisi inzego z'iperereza n'ishyaka riri ku butegetsi bahohotera abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abo babikekaho n'ubugome bukabije ibyo ni ibikubiye muri iyo raporo human rights watch yandika kandi ko abakozi bayo basabye abategetsi ba leta y'u Burundi kubakira ariko nta n'umwe wabemereye ahubwo igisubizo human rights watch yabonye n'icy'umuvugizi wa perezida nkurunziza wirinyamitwe wakoresheje urubuga nkoranyambaga rwa twitter yandikaho ati mfite ibimenyetso bikomeye byerekana ko human rights watch ikorana n'u rwanda n'abahezanguni barwanya leta y'u Burundi kubera ibyo nta mpamvu yo kuvugana n'abakozi ba human rights watch raporo ya human rights watch yatangajwe mu gihe amahanga yahagurukiye gufasha burundi gukemura ibibazo byabo binyuze mu rwego rwa diplomasi umunyamabanga mukuru wa onu ban kimun yari i bujumbura muri icyumweru gishize abonana n'impande zinyuranye yabonanye kandi na perezida pierre nkurunziza akihava abakuru b'ibihugu na guverinoma batanu ba afurika nabo bakoze uruzinduko mu burundi mu rwego rwo gushakisha umuti w'ibibazo by'uburundi binyuze mu biganiro aha tubibutse abo bategetsi bahagarariye afurika batoranijwe na perezida w'inama b'ibihugu by'umuryango wa afurika yunze ubumwe Idris Deby w'igihugu cya cadi akurikije uturere dutanu tw'umugabane wa afurika akarere ka afurika y'uburengerazuba kahagarariwe na perezida wa senegal afurika y'amajyaruguru ihagararirwa na perezida wa mauritania afurika yo hagati yari ifite perezida wa gabo iy'uburasirazuba yari ifite minisitiri w'intebe wa etiyopiya naho akarere ka afurika y'amajyepfo kari gahagarariwe na perezida wa afurika y'epfo jacob zuma uyu kandi niwe wari umuyobozi w'izo ntumwa izi ntumwa zasoje uruzinduko rwazo mu burundi kuwa gatanu ni nawo munsi iki kiganiro cyakozwe kiyobowe na mugenzi wacu frederic nkundikije ikiganiro muri sanga mu bashyitsi yatumiye harimo impuguke ebyiri umurundi uba mu bubirigi felix kubwayo yatumiye kandi n'umunyarwanda teogene rudasingwa uba inaha muri leta zunze ubumwe za amerika uyu kandi yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka fpr mu rwanda ubu ni umwe mu bayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u rwanda aba inaha muri leta zunze ubumwe za amerika izi mpuguke zombi zasubije ibibazo by'abanywanyi b'ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga cyane bagarutse ku nzira zakoreshwa mu gukemura ibibazo byugarije uburundi noneho ijambo ndihe mugenzi wacu frederic nkundikije muri aka kanya turi kumwe na uwo tumaze kuronka ni felix ku bwayo nashaka felix muratwumva ndabumva murakurikiranye amakuru avuga ko mu burundi muri iki gihe hari intumwa zikomeye cyane rwose hariho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu banki muni yari mu burundi mu ntango z'indwi nashaka mutubwire mbega ikintu mwebwe mubona ko izo ntumwa zorangura muri iki gihe abarundi banyotewe amahoro ni nkiki mu ncamake murazi yuko mu burundi hahitiwe havugwa ibintu byinshi cyane ariko byinshi bikagaragara ko byari ibinyoma je ndabona ko ikintu ca mbere cyakozwe kandi ikindi kiriko kirakogwa ni uko ukuri kutanguye kumenyekana bikagaragara yuko e, mu burundi abarundi nka bose bipfuza kuronka amahoro kuko nta gihugu gishobora gutera imbere kidafise amahoro abo rero baje kuturaba baba bakuru baba baserukira ibihugu byabo canke baba bari mu mashyirahamwe atandukanye akomakomeye yo ku isi bagiye mu burundi bakabona ikibazo uko cyifashe bakabona uko abarundi bifashe ni ibintu bishobora gufasha cyane kuko igihugu ibihugu byose ni magiriranire barashobora guca bafasha rero uburundi n'abarundi bihereye ku uko uburundi bwifashe n'ingene abarundi bwifashe atari ibintu bivuye mu maraporo y'ibinyoma canke ibintu bya ngondagonde canke ibintu bapfuye gukwegerako abo batetsi ejo barabonanye n'abakuru b'imigambwe eh, nka yose harimo imigambwe umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta ariko amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe nuko bavuga ko cyane cyane imigambwe itavuga rumwe na leta ivuga ko abo bategetsi atakintu bashitse ko kandi atanakizero bafise ko hari ikintu gihava gifundikwa no muri iyo nama eka coza gishikiriza inyishu z'ibibazo benshi mu migambwe itavuga rumwe na leta bifuza ivyo mwe mu bivuga kwiki jewe uko ndabibona ni uko muri afurika mubiravye si no mu burundi gusa ibihugu byose byo muri afurika sinzi ukuntu abantu bagenda batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi cyangwa n'intwaro iba iri ku butegetsi nta na rimwe bigira bavuga bati iyi ntambwe yabaye nziza cyangwa iki cyabaye cyiza ariko hariho akanenga hariho akabuze ni ukugenda bagaya gusa ariko mu by'ukuri turabye abashingantahe bashyitse mu burundi abantu b'imena b'abategetsi bashyitse mu burundi nimba barafashe iyo ngingo bakavuga bati ubu tubufashe ku ntambwe bugeze ko ndibaza ko umuntu yubishima abatavuga rumwe nabo na leta je uko ndabibona amezi yose amaze igihe arenganye nta na rimwe bigira bavuga ko ikintu cyabaye cyiza aba inama yabaye Addis Abeba mwarabibonye areba inama yabereye muri ONU cyangwa muri Conseil de sécurité bama bagaye gusa mugabo murumva ivyo navyo abanyamahanga bashaka gufasha Burundi baramaze gutahura yuko atawoza arajana nago abatavuga rumwe na leta byamaze kuba ibisanzwe yuko batigera bashima na rimwe intambwe igezweko cyangwa ngo bavuge bati iki cyari cyiza ariko tukigaye iki niyo ngorane ihagaze kuko mubirabye nabo bavuga ngo ntibavuga rumwe na leta ngo ngo barondera ibiganiro ubirabye neza ni ubukene ni ubukene n'ukuri kose ndabivuze mu ncamake ariko muri aka kanya nashaka ndabamenyesha ko turi kumwe kandi n'umushintahe Theogene Rudasingwa twamuronse mu kanya mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe murakomeye turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye intumwa uh, zikomeye zo mu rwego rwo hejuru uh, ziri mu burundi muri iki gihe uh, theogene rudasingwa muramenyereye politiki murakunda gukurikirana ibibazo vyo mu ntara afurika y'ibiyaga binini nashaka ndabaze niba ikintu bufasha abarundi muri iki gihe niki murakoze cyane icyo mbona bafasha abarundi n'uburundi kandi si n'uburundi gusa no kuvuga n'akarere uburundi burimo ni ukugerageza kumenya aho ukuri guherereye kubera ko inama bene izo ngizo uko zagiye ziba ngira ngo ni ibintu tumenyereye cyane mu karere k'iwacu aho ngaho ubundi ziba igihe gitoya abantu bakagenda basa nk'abaca hejuru y'ukuri noneho n'ibisubizo bagerageza gutanga ku bibazo abantu baba bafite bikaza bidasubiza ibibazo nyakuri abantu baba bafite nizere rero ko bazabona umwanya cyangwa se babonye umwanya wo kumva neza ikibazo cy'uburundi uko giteye kuko ikibazo cy'uburundi umuntu yakivuga mu bice bibiri icya mbere ni abarundi bo ubwabo bifite ibibazo hagati yabo kandi mbona ukuntu bakomeje kubyifata mu myaka yose yashize kuko ko bashobora kwicara nabo bakabwizanya ukuri amaso ku yandi bagashaka ibisubizo bibereye abarundi ariko n'ikindi kibazo aba banyamahanga harimo n'abo bayobozi bakuru bagendera uburundi bakomeza guca hejuru ni ikibazo uburundi buterwa n'u rwanda icyo ngicyo rero nacyo utakiboneye umuti ni ukuvuga ko uwo muti mu by'ukuri waba usa nk'aho uvura ni nk'umuntu urwaye malariya iza afite umuriro umuganga akamuha aspirini yo kugabanya umuriro ariko ntabwo iba yishe ya parazite iri mu maraso ariyo itera malariya nizere rero yuko ko n'icyo kibazo cyo kureba abatera ibibazo uburundi nacyo bazakiga kugira ngo nacyo bakibonere igisubizo icyo kibazo ni ikibazo cyashyikirijwe kandi cyemejwe na raporo yasohotse ejo yishyirahamwe human rights watch ariko nk'uko mubizi igihugu cy'u rwanda kirahakana ibyo birego hakaba kandi hariho n'igihe amashyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane kurikirana hagati y'akazamuntu hashikiriza amaraporo ariko amaraporo akahakanwa n'igihugu cy'uburundi gisa n'ikiriko kirahakana raporo yashyikirijwe ivuga ku byerekeye itozwa ry'agateka kaziramuntu ribandanya igihugu cy'u rwanda cyarahakanye ibyo birego ni ukuvuga ko izo raporo zoba zifise ukuntu zitangaza amakuru atariyo mushiyantahe teogene tukiri kuri mwebwe mu by'ukuri ntacyo leta y'u rwanda itajya ihakana nuko ihemukira abanyarwanda ubwabyo buri gihe irabihakana ariko cyane cyane kuri ibyo ayo ni amaraporo aba yakozwe n'abantu b'impuguke yaba loni cyangwa se iyo miryango yindi ivuga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu irabihakana ariko ukuri ni ukuri ntabwo ushobora guhakana ibintu byose kandi n'abahoze ari inshuti z'u rwanda n'iki gihugu cyo ntuyemo cya amerika kiri mu bunze muri iryo jambo riri muri raporo nyine rivuga yuko u rwanda rufite uruhare kuri ibyo bibazo by'u burundi ntabwo rero wavuga ngo abantu bose ni abanyabinyoma ngo wowe wenyine w'umwere kubera ko ntabwo ari wowe uzi ukuri wenyine n'abandi batuye mu burundi n'abatuye mu rwanda no mu karere barabizi turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika christiana mwiriwe neza christiana mwiriwe neza frederic murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane kuri abo batetsi urugendo rw'abo batetsi n'ikintu bashobora gufasha mu burundi yego nayifise icyiyumviro nari nifuza yuko abo bategetsi baje kutugendera boza bakumviriza bakumviriza impande zose bakumviriza abo mu migambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi kugira bumve ingorane zihari hama habe ibyo biganiro kandi ibiganiro twifuza ko bibamwo abarundi bose abo bose bajya bari mu ntuze bajya bo muri senarede kuko nibo bafite icyo bapfa murakoze christiane mu kanya turasaba abatumire turi kumwe turacarindiye ariko dr salomo mu kanya nibaza ko tumubona turaba turashikiriza icyumviro mushikirije ni icyumviro cyumvikana cyane rwose ko ibiganiro bikeneye gutangura kugira ngo uburundi buruhuke abarundi basubire kubaho mu mahoro reka basubire bishire bizane turafite uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika nashaka abashigantahe babiri bahave bagira icyo bavuze kuri ibyo bibazo tumaze gufata n'icyumviro cyangwa ikibazo cya bosco bosco murakomeye murafite ikibazo cy'imviro mu kanya gato icyumviro nari nyifise mbona aba bantu baje barabona yuko ngira ngo amaraporo bahora bahabwa atariyo rero bufata icyo bagize ku kintu kimwe nk'ubu abantu baraturembeje dutera n'amagerenade mu isoko abantu baba bari turi ko twirondera amahera atari ibyo turimwo urumva bose bagwanya kandi abo bavuga yuko baforomerwa mu rwanda ntibadufatire ingingo bagira icyo bakoze ku gihugu cy'u rwanda twumva uko byogenda murakoze bosco reka dutanguye kumushyiranahe felix ikintu kibuza ko ibyo biganiro bitangura gushuka ubu ni ikihe ni kuki abarundi bose batoja mu biganiro murakoze mumbaje ikibazo gitomoye neza cyane kuko uburundi burafite amategeko abugenga kandi hakaba hariho n'andi mategeko mpuzamakungu agenga ibihugu byose murabizi yuko onu yafashe rezolisiyo conseil de securite yarafashe rezolisiyo ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo ine n'umunani ivuga yuko ishigikiye urwo rwemezo rukavuga ko rushigikiye ibiganiro hagati y'abarundi ariko abantu b'inkozi z'ikibi bakaba batazoja muri ibyo biganiro ahubwo ko byogaragara kandi bikajya ahabona bagakurikirwa n'ubutungane kugira ngo bushobore gukurikiza amategeko ngo abo bantu b'inkozi z'ikibi bashobore kwishura ibibi byabo murumva rero ibiganiro bihuza abarundi ibyo bizoba kandi byaratanguwe ngira mwarabyumvise ibyo biganiro bizobandanya ariko abo nabo babandanya batera amagrenade bahungabanya umutekano murumva abo ni abantu b'inkozi z'ikibi nta biganiro barondera icyo barondera ni izindi nyungu zabo tudashobora kumva kuko nta muntu bivuga yuko ngo ariko araronderera amahoro abarundi ariko arahungabanya umutekano wabo abatera amagrenade bamwe bapfa abandi bakomereka abandi nabo babaturumatize murumva rero yuko ibyo biganiro ari byiza rwose ahubwo icyo budufasha abo bategetse ariko baraza mu burundi ni uko budufasha kugira ngo ayo amategeko mpuzamakungu ashobore kudufasha n'ibyo bintu abo bantu baje bangombwa ngoba ngo barizigisoda mu rwanda baje guhungabanya umutekano mu burundi ntuzi amatohoza akahaba neza neza na neza muri muri afurika mu bumwe bwa afurika kugira ngo babwire u rwanda ibyo bintu by'ububisha bibaye ari byo kugira u rwanda ruhagarike ibyo bintu tubandanye imigenderanire myiza kandi n'abarundi bashobora kuronka amahoro kuko murumva amahoro ahungabanywa n'abaje bava mu rwanda kuko amaraporo abivuga kandi amahoro nayo kandi agahungabanywa n'abandi barundi bari mu burundi bafite akatima kabo katajya mu bintu byerekeye iby'ubumwe n'amahoro no kuganira muri iki gihe abarundi bavuga ko ibiganiro byoba bose baravyemeranya amakungu arashaka ko ivyo biganiro biba mu maguru masha ariko gushika ubu turabona ko ivyo biganiro bidatangura bavuze ko hariho batabijamwo kandi hatangajwe amakuru avuga ko ata muntu n'umwe abikumirwamwo ni nk'amajambo asa n'ayanyuranye ikintu cokorwa kugira ngo abarundi bicare hamwe eka batorere umuti ibibazo byinshi bafite muri iki gihe icokorwa n'iki mu by'ukuri ntabwo ntabwo ndi ntabwo ndi impuguke cyane ku bibazo bya politiki by'u Burundi ariko kuko nzi politiki zo mu karere iwacu ko nzi iby'i rwanda nzimo ibyo bihugu bimwe nabibayemo uburundi nabuhungiyemo nkiri umwana mutoya ariko ibibazo ni bibiri nk'ukuntu nabivuze hari ibibazo abarundi bo bafitanye hagati yabo hakaba hariyo n'ibibazo uburundi buterwa n'u rwanda ariko ibibazo abarundi bafitanye hagati yabo nabyo byokemurwa mu biganiro ibibazo bafite hagati yabo nk'ukuntu babikoze mbere ukuntu bagiye muri arusha bakavanamo ibyemezo byabafashije muri iyi myaka yose ishize niyo mbona nta kibazo abantu bicaranye bakareba uburyo ibyo bibazo hagati yabo babikemura ikibazo rero ni uko mu gihe u rwanda rugishyigikiye abantu bamwe rushyigikiye ibyo bikorwa by'ubwicanyi bizagora yuko na leta y'u Burundi yavuga iti koko reka twicare ibibazo biri hagati yacu kandi buzi neza yuko hariho ikibazo nacyo giterwa n'u rwanda urumva rero ni ibintu ugomba gukorera hamwe ukabikora mu buryo bubangikanye ugomba kuvanaho icyo kibazo uburundi buterwa n'u rwanda icya kabiri noneho ukavuga uti twebwe nk'abarundi reka twicare ibibazo dufitanye hagati yacu tubishakire ibisubizo njye ndumva ko uvanyemo muri icyo kibazo iby'u rwanda n'imvururu ushaka guteza mu burundi kubera inyungu u rwanda rwifitiye n'ibibazo rwifitiye kamere mu gihugu cy'u rwanda ibibazo by'abarundi byo numva nk'ukuntu babikoze mu myaka yashize bakwicara bakabona igisubizo muravuga ko u rwanda rwari rufise umugambi wo kutumbanya umutekano mu burundi inyungu zoba ari izihe igihugu cy'u rwanda n'igihugu cy'uburundi ni ibihugu bisa n'ibivukanye ni ibihugu bisangiye byinshi haba ku mbibe haba kuri kahise kabyo inyungu zoba ziri inyungu mbona inyungu ebyiri cyane cyane ku butegetsi buri mu rwanda iya mbere ni uko bushaka guhindura ikibazo cy'uburundi ikibazo cy'amoko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi urabyumva u rwanda uko rumeze ubu ngubu ukuntu rutegetswe muri iki gihe ubutegetsi buriho bufite inyungu yo kuvuga ko ikibazo cyo mu burundi ari abahutu n'abatutsi kugira ngo noneho kirebe uko inyungu zo kuguma ku butegetsi mu rwanda zabungabungwa kubera ko nta handi bushingiye ntabwo ubutegetsi bwo mu rwanda bushingiye ku moko bushingiye ku bwoko ariko ubwoko bw'agatsiko nabwo urumva rero ko bushaka kuganisha uburundi muri icyo kintu kandi uburundi muri iyi myaka yashize bwari buturi imbere ngewe nakoranye na perezida kagame ndabizi abanyamahanga bakundaga kumubaza ndi mu nama nawe batari ko icyo mwakwiga ku burundi ni nk'iki ko tubona abo bateye imbere bikanamurakaza cyane ariko byamurakaza kubera iki kubera ko abarundi muri iyi myaka yashize mwasaga nk'aho abasaga nk'aho babonye igisubizo ku kibazo cy'amoko ibyo rero nibyo cyane cyane niho ubutegetsi bw'u rwanda bushaka kuganisha ariko inyungu ya kabiri niyo guteza imvururu kuko iyo hari imvururu ubutegetsi bw'i kigali nk'ukuntu mwayibonye muri congo n'ahandi hose ubundi abanyamahanga bagenda birukira umutegetsi mukuru w'igihugu kagame bamubwira ngo nyamuneka dufashe gukemura iki kibazo kandi ari wo watwite tekereza umuntu wakongeje umuriro ukajya kumwitabaza ngo naza agufashe ngo kuzimya uwo muriro icyo ngicyo cyo gushakisha imvururu mu karere nabyo ni ikintu cyagiye kigirira inyungu ku butegetsi bw'igihugu kabona ari cyo kintu cya kabiri bashobora kuba baganishamo ariko nyamukuru ni uko bashaka guhindura ikibazo cy'uburundi ikibazo cy'amoko kandi nizere ko ivyo ni birego bikomeye cyane rwose nibaza ko tuzorondera abategetsi mu rwanda tukabaza kugira ngo turabe ico bogira ico bavuze kuri ivyo birego muri iki gihe turi kumwe n'undi munywanyi radiyo ijwi ry'amerika jean marie nagomba kumubaza umuvukanyi ibyo ariko aravuga yego arabye iby'uburundi n'iby'u rwanda ntibisa ahubwo turi ko turabira kure usanga abarundi bariko batabatora kubera perezida w'uburundi wumviriza ibyo yavuze nta fatiro bigira mbega igihe bari muri tanzania igihe bari bahahungiye ko batavuze yuko tanzania iratera uburundi mbega ubuhoho dobonye ziriya mpunzi aribo bubuze amahoro uburundi aho gutora umuti ngo bajye mu biganiro urakoze jean marie ku byiyumviro mushikirije felix ku bwayo icyiyumviro cyanyu ko bishyikirijwe na jean marie mu kanya gato icyo navuga ni uko gusa iyaba ubwenge bwari bufise umwe bwubaye ikindi kuko mwumva mu byo yavuze ni bike bifite ishingiro abafashwe bose n'igipolisi n'inzego z'umutekano bose baratanga intahe y'uko babyigiye mu rwanda kandi babyigishijwe n'abasoda bo mu rwanda ibyo bintu hariho n'amayimaje videwo kuri za yutube murashobora kubyibonera sagaseseshwa rumuri abirirwa barapfa n'ejo hariho abapfuye n'uno munsi hariho abakomeretse benshi bicwa batewe amagrenade ukaza wumva ngo mu isoko ngo bateye grenade nta mupolisi ariko aratera grenade mu isoko nta musazi ariko aratera grenade mu isoko nta rwaruka ariko aratera amagrenade mu isoko murumva rero jya nushingira ahubwo kuri ibyo mugenzange w'umubanyi wo mu rwanda ariko aravuga ati mu burundi hari ibibazo bibiri ikibazo cy'abarundi ntazibana zidakomanya amahembe nicyo kibazo cyaje gituruka mu rwanda ati wowe ubanza akavana mu nzu icyo kibazo cyo mu rwanda ibindi byoshobora bigakunda hanico mwarimu wabaga ikibazo cy'inyungu ati mbega mu rwanda inyungu ni iyihe ega inyungu mu rwanda ubutegetsi bwaho bufise n'akarorero ko mu burundi ka demokarasi bo badashobora gushyira mu ngiro kuko murazi ingere ntuzeyi kagame yahinduye constitution akiyongera n'imyaka mu burundi nta constitution yahinduwe ariko n'abanyagihugu batoye ko kabashyigikiye ingingo yo guhindura iryo bwirizwa shingiro ryo mu rwanda urabizi neza naho hari abanyagihugu babitoye itegeko shingiro ryarahinduwe ryarahinduwe mugabo mu burundi rero nta tegeko shingiro ryahinduwe ikindi nacyo ni ubwo ruhagarara mwarabonye muri congo ruhagarara hari ibyo bise bya emuventura hari ibyo bavuze bande n'ibindi byose byagenda biva mu rwanda no mu burundi niko ruhagarara bagomba kuzana mu burundi ariko icyo ni uvuga ko abarundi borema kuko ingabo z'uburundi zarerekanye y'uko icyo kibazo cy'umutekano zigifitiye ubuhinga n'ubushobozi budasanzwe mu ntahe rudasingwa tuje kuri mwebwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose indyane kenshi na kenshi ziba ziri hari mu bahutu n'abatutsi eka ni njyane nk'abanyapolitiki benshi bashobora kuba bakoresha ariko icyo ni ikintu nk'abarabakure babona ko aba ari ugutumwanya ibintu bituma abanyagihugu bo muri ibyo bihugu badatera imbere aho kwijijukira ibikorwa by'iterambere abantu bakaja mu bintu byo kuraba ibintu badasangiye uburebure ubugufi eka urukoba inzobe ubwirabure ibyo si ibibazo abarundi n'abanyarwanda bakwiye kuba bushyira ku ruhande muri myaka tugezemo kugira barabe ahandi mu bindi bihugu ukuntu abantu badasangiye ikintu na kimwe n'ururimi bashyira hamwe bagatera imbere ibyo si ibintu abantu bakwiye kwiga ni ibintu ni urukozasoni kubera ko ubundi mu bihe byo tugezemo muri myaka tugezemo ntabwo abantu bakabaye bakina politiki bashingira ku moko cyane cyane n'ibyo byose bagenda babiganisha kuniga mbese ijwi ry'umuturage ry'abenegihugu kuniga demokarasi mu gihugu niyo mpamvu nshaka kunga mu byo mugenzi wanjye felix yari amaze kuvuga uvuga uti bakoze referendamu bana mirongo urwenda icyenda ku ijana kera no ku butegetsi bwa habyarimana twavanyeho jye nahoze muri fpr tubuvanaho muri mirongo urwenda na kane ubwo butegetsi bwajyaga butorwa mirongo urwenda n'icyenda ku ijana abahuta akaba ari bo bavuga ngo bashyigikiye ubwo butegetsi aho fpr ziye rero iza ivuga ko ije guhindura ibyo bintu ariko mu by'ukuri iyo urebye uko ibintu byifashe kuva muri mirongo urwenda na kane ubutegetsi bwa kagame ni ubutegetsi bw'agatsiko k'abatutsi gusa kubera ko ubu ngubu n'iyo urebye ibibazo by'abarundi bari bararenze ukabireba nko mu gisirikare n'inzego z'umutekano kuko aho niho urebera cyane cyane uko politiki y'igihugu ishyigikiwe kubera ko icyo gikoresho ari igikoresho cy'ubutegetsi buba buriho ukareba mu ngabo z'igihugu ugasanga abawufisiye bategeka igisirikare ijana ku ijana ari abatutsi icyokorwa mushya na teoneste kugira ngo abanyagihugu cyane cyane turetse abategetsi bonyine bikangure babone ko ikibazo cy'amoko atari cyo gitezwa gushigwa imbere abahutu baraja ku butegetsi bakaryana hagati yabo abatutsi baraja ku butegetsi bakaryana hagati yabo ikintu abanyagihugu bogira kugira bumve ko umuntu wese abateranya akoresheje ubwoko ko ari ikintu kibateza inyuma kidashyira imbere inyungu zabo n'inyungu z'igihugu ikintu cyokorwa n'ikihe kugira ngo abanyagihugu bajijuke bavyumve abanyagihugu yewe iyo mbibonye ahanini muri afurika muri rusange navuga ko abaturage ku bwabo nta kibazo bafite ariko twebwe abantu bahora barwana bashihurana kugira ngo dutegeke ibi bihugu abantu bamara kugera mu butegetsi aho kugira ngo barebe inyungu za buri muturage bakareba inyungu zabo ntoya ariko bakoresheje ayo moko ikibazo ntabwo ari abahutu n'abatutsi kandi ibyo ngibyo tugomba no kubyemera mu rwanda twebwe twaravuze ngo byararangiye ngo nta bibazo ngo by'abahutu n'abatutsi bikibaho kandi turagenda twasubira mu mago yacu tugahinduka abahutu n'abatutsi kandi cyane cyane ni bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo umwe turuti bukuru urakongera iyo abategetsi bari hejuru icyo kibazo batarakirenga nibo bagenda bagikurura mu abaturage ibyo rero ndumva cyane cyane ari twebwe kireba kireba abategetsi bo muri afurika kugerageza kureba uburyo bakwivana muri ibyo bintu kubera ko ari byo bigenda bituzanira ibibazo twasaba leta y'uko itoja itogana n'abantu bafise uruhara mu mutekano muke w'igihugu ariko leta iganire n'umuntu afise icyo ariko arakora mu bijyanye n'umutekano muke mu gihugu kugira igihugu cyacu kiba amahoro tuhene ijambo nduwimana nduwimana mwiriwe neza mwiriwe neza frederic murakomeye murafite icyiyumviro murafite ikibazo icyuma cya guterera ndashaka kuvuga ku byerekeye twabonye abahuza ko baje mu burundi turabye abahuza twarabonye ko baje mu burundi twe turabye ubu nta mutekano uhari uno munsi ahamagerenade yanadugira ahantu mu gisagara cya bujumbura ahantu bita mu ruvumera ahubwo icyo twosaba leta y'u burundi yahise kuraba bakaganira n'abo bantu wirirwa baratera amagerenade kuko twe turabye ubundi barabumviye kandi twe baduha amahoro kuko nka leta y'uburundi ikira iranga kujya mu biganiro nk'abantu ireke kudadaza bajye hamwe bumvikane murakoze cyane iyo nterano urakoze ku nterano y'iwawe mushena teogene rudasingwa ku bwanyu abotumirwa mu biganiro ni bande ko icyo ni cyo kibazo kikiri ikibazo nkuramutima aho ngaho wenda jyewe uko mbyiyumvira ku giti cyanjye bishobotse ko u rwanda baruvana muri iyo equation baruvana mu kibazo ibyaba bisigaye byo mbona abarundi badakwiriye kugira ikibazo cyo kuganira hagati yabo nubwo byasaba ko umuntu yakwemera akaganira n'abafashe intwaro kuko iyo mu muryango havutse ikibazo nk'icyo ngicyo ntabwo ushobora gushyiraho za kondisiyo nyinshi cyane zo kuvuga uti jyewe sinzavugana n'abangaba jye sinzavugana n'abangaba ku ruhande rumwe ndumva pozisiyo ya leta kuko inshingano ya leta ya mbere niyo niyo kubungabunga umutekano w'abaturage iyo hari abantu bazana umutekano muke mu gihugu ni inshingano y'ubutegetsi kureba ngo uwo mutekano w'abaturage urubahirijwe ariko nk'ukuntu ibintu byagiye bigenda mu karere k'iwacu kaba ari mu burundi kugeza igihe mwagiriye mu bintu bya rusha cyangwa se iby'iwacu cyagiye twagiye mu bya rusha hanyuma bikaza gusenyuka buri gihe iyo ufite ikibazo uvugana n'abo ufitanye nabo ikibazo rero rero ku bwanjye ngira inama abarundi icya mbere ni uko bakomeza gusaba yaba oyuwa cyangwa se roni n'ibi bihugu by'ibihangange mbese gutuma u rwanda ruva mu kibazo cy'uburundi hanyuma ibyaba bisigaye nubwo abantu baba barafashe intwaro ni mu muryango umwe ni umuryango w'abarundi byaba byiza abantu bicaye koko bakavuga bati reka turebe niba ibibazo byo dufite namwe ibyo mufite byatumye mufata izi ntwaro turebe ko tutabikemura ariko tukabikemura mu nzira y'amahoro atari ugukomeza kwica abantu kuko hagati aho ngaho abarundi nibo barimo gutakaza ubuzima bwabo kandi nibwo abantu bagomba kurengera turabashimiye mwese frederic nkundikije n'abatumirwa be uyu munsi namwe kandi mwatwumvise uyu munsi ikiganiro dusangira ijambo naha tugisoreje kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese mugire ibihe byiza